Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaje mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa tatu itariki umunani y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu ni saha cumi na zibiri mu burundi no mu rwanda muri kumwe na federike nkundikije bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi ibyo rero turagiye kubisezerera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formulaire ijyanye n'icyo uzoba urondera
uyu ni Fredi Mbonimpa umukuru w'isagara ca Bujumbura avuga ku kamaro ko gukoresha imashini zigezweko mu kwandukura umwirondoro w'abanyagihugu inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye ibibazo vya leta byatangujwe mu mashure uyu munsi turayigaruka ko mu kanya kari imbere impapuro z'abagira ubugeni abitabye imana abana bavuka hamwe n'izindi mpapuro zikenewe muri eta civile zigiye gutunganywa ku buhinga bwa none mu gisara ca bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi umukuru w'isara ca bujumbura fredi mbonimpa amenyesha ko ubwo buhinga buzotuma ubusuma hamwe n'ububeshi bigabanuka ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eloge wiri kaneza ubwo buryo bushasha buzokoreshwa mu bijanye n'impapuro zikenerwa mu vyerekeye impapuro zandikishwa kuva umuntu avutse gushika yitavye imana etat civile mu gifaransa ni ukuvuga kwandikisha abana bavutse abagira ubugeni abahukanye hamwe n'abitavye imana iruhande y'ivyo hari no kwandikisha amakarata ndangamuntu impapuro zerekana aho umuntu aba identite complete mu gifaransa urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane amakarata y'itora hamwe no kumenya uko abantu biyongera ku mwaka ku mwaka umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa avuga ko ubwo buryo buzokoreshwa mu mazone n'amakomine yose agize igisagara ca bujumbura amenyesha ko ibi bizotuma hahinduka ibitari bike atanga akarorero k'abiyitirira abantu bapfuye ngo n'abavyeyi babo maze bakaja mu masentare basaba gutorana umukuru w'igisagara ca bujumbura aranatubwira kandi n'utundi turusho ubu buhinga bushasha buzogirira igisagara arongoye n'abakibamwo ibitabo birasaza ariko bigiye kubikwa mu buryo bwa none aho uzo yaranditswe azoba biri mu mamashine agezweho ku buryo bizaba bikitse neza ikindi gishasha akarusho karimwo ni uko uje kurondera nk'igipapuro kijyanye n'ubugeni bahora bakubaza aho wiyandikishije umunsi wiyandikishirije ko umaze nk'imyaka mirongo itanu uba waravyibagiye ugasanga bifashe iminsi barondera barondeza ariko ubu uzoshika uvuga izina ryanyu bace baraba mu mashini buno nyene bace babona aho uri ikindi mwomenya ni uko izo mpapuro tuzotanga bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi ivyo rero turagiye kubisezerera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formulaire ijanye n'ico uzoba urondera uwuramutswe umugwa mukuru w'uburundi anavuga ko baba bakozi banonosoye ikoreshwa ry'ubwo buhinga vyaba ibikoresho ata gatosi karimwo hariho ukuntu bitunganijwe novuga ntibizoba biri nk'iyo mashini ihambaye izo biri nko mu gisagara ariko kitabuza yuko izoba ikorana n'iri mu mazone no mu makomine ku buryo ata kibazo kizoba ico urondera hariya ushobora kuca kiboneka muri izo mashini ziba ziri mu makomine no mu mazone atagihindutse ubuhinga bushasha bwo kwandikisha impapuro muri leta civile mu gisagara ca bujumbura buzotangura mu kwezi kw'indwi w'umwaka ubu buhinga buzokoreshwa bwitiriwe akiwacu inama yo kubwemeza yari yatunganijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru bujumbura eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloge abanyeshuri bo mu myaka icenda ishure shingiro hamwe n'abanyeshuri bo mu icumi uyu munsi ku wa gatatu batanguye gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'amashure isumbuye ico kibazo catanguye gitevye mu mashure mu gisagara ca bujumbura nk'uko mugenzi wacu evariste nzikobanyanka abitubwira ico kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka y'ishure inshingiro cabaye ku butaka bwose bw'uburundi atankomanzi vyemezwa na, na patrice manengeri ayoboye ibiro bijejwe gukurikiranira hafi ikorwa ry'ico kibazo ku rwego rw'igihugu ico kibazo vyari bitegekanijwe ko citabwa n'abanyeshuri ibihumbi amajana abiri na cumi na batandatu ku rwego rw'igihugu vyari bitegekanijwe ko gitangura izaha zibiri z'igitondo kuri uno wa gatatu ariko catanguye gitevye cane tugereranije no mu myaka iheze mu gisagara ca bujumbura catanguye hagati y'isaha zine n'isaha zitanu n'igice ku ishure ryisumbuye rya rohero n'ico kibazo catanguye gitevye kurusha ahandi urongoye ikibanza ca rohero ya kabiri centre de passation mu gifaransa ahakoreye abarenga amajana atandatu yatubwiye ingorane zatumye ikibazo gitangura gitevye eric nkeshimana yabwiye ijwi rya amerika ko ingorane nyamukuru ari uko bari bafise abana benshi twatanguye dutevye gatoyi twatanguye igihe c'ama saa tanu n'iminota mirongo itatu twagize ibibazo byo guhamagara abanyeshuri abanyeshuri bari benshi cyane barenga amajana atandatu kandi bari bavuye mu makomine ya musaga ahanini iya nabo nyine baje bava kure abanyeshuri bari bavuye kuri mu mashuri atatu hariho etuware dimate iri muri komine muri zone musaga lise minisitwari rohero na iseya na lise de santire kiritire isiramike baca bahurira ngaha bari amajana atandatu barenga abanyeshure bakoreye mu kibanza ca rohero ya kabiri bidogera bari bajejwe gutunganya no gukoresha ico kibazo kubona bacerewe bano banyeshure babwijwe rya Amerika ku kibazo cabashikiriye inzara n'ubunebwe biza byatanguye kubafata kumwe twavyakiriye byatubabaje cane kuko usanga umuntu yamaze gupapa wacu usanga umuntu amasaha yo kuruhuka mu mutwe yarenganye usanga mu isanzwe umuntu akwiye gukora ngo uhera nka sambisi amasaha yo akiri kare cyane mugabo baciye batuzaniye ikibazo saa yine saa tanu urumva umuntu aba yamaze kuruha rwose umuyobozi w'ibiro bijejwe gukurikiranira hafi ikorwa ry'ico kibazo mu bushikiranganji bw'indero asigura ko ku munsi wa mbere hategerezwa kuba utugorane patrice manengeri asigura ko ibijanye no guhamagara abanyeshuri uno mwaka ari benshi ugereranije n'umyaka iheze kiri mu vyatumye haba ugucerwa uwo muyobozi yagize n'ico avuze ku bijanye na bimwe mu bibazo vyari vyakwiragijwe kungurukana bumenyi asaba ko atawe vyose amaza kuko atari ivyo abantu eh, bagomba konona baba bari kuri bihuha ubu rero haje za whatsapp baca bavuga n'importe kwa eh, ariko wewe urumenyesha makuru uragenda utohoze hanyuma uca ubona ko bavuze ukuri hanyuma uca ubeshuza vyabaye rero mwe murabibeshuje sivyo nta kintu ni ukuvuga ni ububeshi gusa bagenda gufata ama epreve tipe twakoresheje kera akaba aribo bashyiraho ama whatsapp ngo ni ibibazo ahubwo bariko baragirira n'aba bana nk'ubu uye nk'abana baraye barabya ayo ma whatsapp sinzi ko batagize ikibazo igihe bashaka ku kibazo kuko eh, basanze ari ibindi ico kibazo catanguye kuri uno wa gatatu kizomara iminsi itatu kikazorangira ku munsi wa gatanu muri ino ndwi nyene mu gisagara ca bujumbura bitekanijwe ko kizitabwa n'abanyeshuri barenga ibihumbi cumi na kimwe mu myaka y'icenda mu myaka y'icumi kikazitabwa n'abarenga ibihumbi cumi na bibiri i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika turagushimiye nawe evariste tukivuga kandi kuri icyo kibazo cyatanguye uyu munsi mu ntara ya makamba amasaha yaratekanijwe gutangurira ko ibibazo vya leta ntiyubahirijwe mu bice byose by'iyo ntara mu bibanza bimwe bimwe amenyesha amakuru mu mwaka w'icumi hamwe n'abo mu ishure nshingiro batanga ivyo bibazo bacerewe nk'isaha imwe canke irenga ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse ibibazo vya leta ku banyeshuri basozera ishure shingiro n'abanyeshuri baheje umwaka w'icumi ntivyatanguriye ku mwanya umwe mu bibanza vyakorewemo mu ntara ya makamba mu bibanza bine twagendeye muri komine makamba twasanze hamwe hamwe bacerewe ikiringo ca baba isaha canke irenga kimwe muri ivyo bibanza kiri kuri lise ya komine y'imakamba jeni rankunda niwe yajeje ico kibanza nabo bita abaprezida du centre muri mu gifaransa twatanguye saa yine n'iminota itanu mu gihe twari gutangura saa mbiri n'inusu ikibazo daboro ntitwakiraranye dese yo makamba hari amasantere menshi baragerageje gutanga ibibazo henshi ntihashikirwa bagerageje kuzinduka rero barabiduhereza mu gitondo nicyo gituma twatanguye dutebye mu buyobozi bw'indero mu ntara y'amakamba hari ibibanza mirongo icyenda n'umunani byakorewemo ibyo bibazo bya leta ku banyeshuri umwaka w'icenda baheraheza ishure shingiro hamwe n'abiga mu mwaka w'icumi leoni nshimirimana umuyobozi w'indero mu ntara y'amakamba amenyesha ko gucerwa imwe mu mvu zagutumye yoba yavuye ku tugorane twibonekeje mu kunguza ico kibazo ni akantu kibonekeje ngaha muri komine ya makamba ico vyavuyeko uwaherekeje aya makarito kubera kumbure bwariko burira ntiyashoboye guheza zitanga hariho uh, amakuru amwe amwe twagiye turaronka bavuga yuko hoba harabaye ingorane bijyanye no kunguruza ico kibazo uretse ko ntayamakamba gusa efese ubukene bw'imodokari nayo ahandi hoho imodoka zarabonetse ariko kubera nyinshi ziba zishaje urumva zaza ziragira utugorane zigatoboka amapine mu kayira bigasaba yuko kubanza banza gusubira kuyisubiramo abanyeshuri mu mwaka w'icenda bakora ico kibazo ca leta bagize umugwi wa mbere w'abanyeshuri baramuwe n'ishure shingiro kuva rishinzwe mu burundi hari umwaka w'ishure w'ibihumbi cumi na gatatu ushuri bibiri na cumi na kane twavuganye na bamwe mu banyeshuri bari bavuye kuri ico kibazo twasanze kuri lisesi islamique y'imakamba imvugo zabo zirahushanye kugene babonye ico kibazo ikibazo cyari kigumye nka tegisi yari igumye cyane kwera iyo tegisi y'igifaransa ni ukuvuga ibibazo byari bigoye kabisa ntavyo bigeze wiga twarabibonye nko mu cyongereza ni kubera ibyo ndabonye byanyoroheye twarabibonye byose harimo bimwe byari bitworohera n'ibindi byari bigumye nkaho nk'ibyakoroheye byari biki na etude d'itegiste yo mu gifaransa yari yoroshe ariko jewe yo mu cyongereza yangoye kuno wa gatatu abo banyeshuri batanguriye ku gisata c'indimi hakozwe ivyigwa bine igifaransa icongereza ikirundi n'igiswahili yamara abo banyeshuri ico bahurizako ni uko umwanya batekanije gukoramwo ivyo bibazo wari muto mu bisanzwe benshi batwase tugahejeje iyo kuri imwe twari tumenyereye kare tuyikora mu isaha imwe n'inusu mugubu uye ikuru zibiri twazikoze mu isaha imwe n'inusu abantu benshi ntitwahejeje mwari mwabwiwe ukuntu ikibazo kizogera ibyo nta na kimwe twebwe bigeze batubwira harimo n'abanyeshuri bahatswe gukubitwa gusohoka kubera bahaciye baparudona ati twebwe ati muratwatse kandi twari tuzi ko tugomba dukora ikindi gikwirikira ikindi abanyeshuri batashimye ni uburyo ibyo bibazo byatanzwemwo aho rero ibibazo byakorwa ku migwi umugwi wa mbere wari wigizwe n'icigwa c'ikirundi hamwe n'ic'igifaransa naho umugwi wa kabiri wari wigizwe n'icongereza hamwe n'igiswahili ivyo vyatumye abo banyeshuri uko bitwiganiye bajuragirika mu bisanzwe icyabaye ni nk'uko baduhaye babiduhariye hamwe baduhariye ibikopi icyarimwe gacibura cyo gufata n'icureka ugiye gusoma iki ugasanga hino birakunanira ugarutse ino mpamma gushika naho umwanya uza wumva wahetse bigaca bitunanira icyo dufata nicyo tureka duhereza isaha imwe n'inusu ni umwanya muto rwose mu buyobozi bw'indero mu ntara y'amakamba bamenyesha ko abanyeshuri basiguriwe bikwiye uburyo ibibazo bizokorwamwo n'umwanya bizomara abavuze ko batabimenyeshejwe ku bwa Leone Shimirimana na mutsugo buyobozi bashikuje mu ntara y'amakamba abanyeshure ibihumbi indwi amajana atandatu na mirongo itandatu na babiri nibo bari batekanije gukora ico kibazo ca leta gisozera igisata c'ishure shingiro mu ntara y'amakamba Fidelite ishatse ijwi ry'Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho nk'uko mubimenyereye ku munsi wa gatatu nk'ayamango ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio ijambo
imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango si nkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo jerome niyonzima ndasubiye kuba ikaze muri cya kiganiro mwikundira aricyo ntorere kazoza mu kiyago cya politiki giheruka twari twabaciriye ku mayange ibyerekeye ubuzima bw'abanyamusaga imwe mu makomine yaranzwemo imyiyerekano mu bihe biheze inyuma y'aho tuvugishije abanyagihugu ku byerekeye ubuzima babayemo muri kino gihe n'icokogwa ku bwabo twarabemereye ko muri kino kiganiro tugiye guha ijambo abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano eka mbere na bamwe mu babikurikiranira hafi kugira ngo bagaruke ku idonido ku bijanye n'ubuzima bw'abanyamusaga bakagaruka no ku muti wotogwa n'ubu nyene nongere mpe ijambo kirisi munezero aganire n'abo batumire
ikiganiro intorere kazoza uyu munsi nk'uko mwabyumviye tukaba turi ko turaraba uko ubuzima bwifashe muri zone ya musaga n'ico bamwe n'abandi bariko baraterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iyo zone uyu munsi umutekano utifashe neza ku ruhande rw'igipolisi c'u Burundi ngo si ngombwa ko igihe cyose hari uwiketswe ko yoba ari inkozi y'ikibi abapolisi bitwaza abajeje intwaro Pierre Nkurikiye avugira urwo rwego amenyesha yuko ataragera yuko igitigiri cy'abapolisi uyu munsi baboneka ari benshi kigabanuka ibikorwa by'abapolisi cyangwa abandi bakorana b'abasirikare bagira umutekano abapolisi baba benshi ahantu bivanye no kungene aho hantu haba hameze kandi uno munsi mu gitondo urashobora gusanga ari benshi kuri iri barabara saa sita ugasanga atanu umwe ahari cyangwa ugasanga abungururije ku rindi ugereranyije n'ukungene hari hameze imbere y'uko by'imigumuko bibaho nibyo koko uno munsi hariho abapolisi benshi ugereranyije na kiriya gihe akazi kabo rero nako gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo baba ngaho hantu nyamusaga bavuga yuko bashima cyane igikorwa cy'abapolisi na cyane cyane abapolisi bamana posite ku musaga ariko ati iyo haje abandi bapolisi bavuye ahandi baje kuhakorera niho usanga umutekano uhungabana tukavuga ko hariho abapolisi beza n'abapolisi babi bigenda gute ibyo iyo nkumbure ni imvugo yabo bivanye n'uko ushobora gusanga abo bakorera kuri komine bamyeho usanga bafise ukuntu bashobora kuba baramenyeranye n'abanyagihugu bakavuga rero bakamera nk'abo biyumvamo kurusha abandi ariko umupolisi w'umurundi uno munsi ni umwe bose bafise bajejwe igikorwa kimwe ico kimwe twakwita mission imwe niyo gucungera abanyagihugu n'ivyabo none mwibaza ko hariho inyifato kumbura ngira ngo bashasha bo bokora kugira ngo bumve yuko bakiriwe nk'abo bamana n'abapolisi abana abanyagihugu abapolisi bose bakora co kimwe eh burya ivyo nivyo nivyo nakantu ko kugomba gucanisha mu amuvuga uti bajya ni beza canke ni bari yasi beza mbega nyene abajejwe umutekano n'abajejwe intwari muriheze mugakorana gute muri ico kibazo c'umutekano muri zone ya Musaga abanyagihugu muri rusange bahura n'abapolisi muri bimwe twita ama imigwi ihurikiyemwo y'umutekano ihurikiyemwo bose bimwe bita komite mixte de sécurité iyo rero washaka ku rwego rwa zone cyangwa rwa komine uburongowe n'ubujejwe intwaro hanyuma utwara igipolisi cy'aho hantu agaheza akaba icegera hagacaje harajamwo rero n'abandi baserukira imigwi itandukanye y'abanyagihugu eh, baba bari ngaho hantu niko rero bimeze muri rusange mu Burundi bwose birashika yuko igipolisi kivuga ati tugiye guhagarika abantu bakekwa yuko ari inkozi z'ibibi abo bandi bagize uyu mugwi eh, urihurikiyemwo bose bijejwe ikibazo c'umutekano batabizi um, ibikorwa vyo gucungera umutekano novuga ko bifise inge ingero zibiri hariho ibikorwa byo gukinga hakaba n'ibikorwa byo gufata cyangwa byo kubuza icyaha kiba kiri ko kirakorwa ibyo byose birafise ababikora nubwo twavuze ko abapolisi bafise aho bahurira n'abanyagihugu cyangwa n'abandi bajeje intwaro muri iyo migwi si ukuvuga yuko mu bikorwa byo gucungera umutekano bikorwa n'abo bantu byose bikorwa n'abo bantu hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'ababijejwe gusa abajejwe umutekano abapolisi cyangwa abasirikare hakaba n'ibikorwa bindi bitanovuga bitari iby'ubuhinga nk'ibi byo kwegeranya amakuru no kuyatanga gufasha kuba ijisho n'ugutwi kw'abajije umutekano bikorwa n'abo- n'abanyagihugu turere abanyagihugu bavyumva na cyane cyane abanyamusaga botahura yuko uh, abapolisi baza bagahagarika umuntu bakamujana ku- mu- umukuru w'umutumba ujejwe quartier atabizi Eh, umuntu iyo aronderwa n'ubutungane nta na hamwe handitse yuko eh, abaji- abajijwe umutekano baba abapolisi cyangwa abasirikare bamaze kuronka urupapuro rwo mu butungane rurondera uwo muntu nta na hamwe handitse yuko bategerezwa kuja kubanza kubaza uwundi muntu uwo ari we wese yaba- n'ubwo yoba ari uwo ari muri uwo mugwi wamaho ujejwe umutekano canke yoba ari uwundi munyagihugu kanaka canke uwundi ar- ajejwe ikintu kanaka nta na hamwe vyanditse ko- yuko bigenda gutyo bamaze kuba bafise urwo rupapuro iryo tegeko ri- eh, urwo rupapuro ruba rurondera uwo muntu baraheza bakagenda bakarondera uwo muntu vyiza kugira ngo igikorwa nkumbure gigende neza kurusha ni vyiza ko eh, baheza bagaca ku bajejwe intwaro bari ngaho eh, kugira bafashanye nkumbura ico gikorwa kigende neza kurusha canke kinyaruke kuru- gu- gusumba ariko nta namwe vyanditse ko bitegerezwa kugenda gutyo na cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura na cane cane muri arya ma- birya bibanza vyabereyemwo ibintu vy'imigumuko hageze igihe iyo migwi yamaho y'umutekano imera nk'iyiremerewe hari imbere na bamwe bamwe bagiye badohoka ku buryo hagiye hatakara icyizere hagati eh, y'abajejwe umutekano n'abo- n'abantu bamwe bamwe muri iyo migwi Eh, birashobora rero kuba byarashitse eh, bamwe bakavuga bataba abantu nu- tubibabwiye nko muri basha baza kubwira za nkozi z'iki bishe ziruka canke tubibabwiye basha bagenda kubabwira kugira banyegeze ivyo bigwanisho canke ibindi biba bigiye kurondegwa eh, icizere birashobora gushika ko kiba caragabanutse gatoyi ikibanza c'abajejwe intwaro co kirihe mu buzima bwa zone musaga fadimbo nimpa arongoye igisagara ca bujumbura umunyagihugu aba muri zone ya musaga uyu munsi mumubwira iki kugira ngo yumve yuko ubu abajejwe intwaro intwaro im- i- ifise ico imwiyumvira ko yumve yuko hari ico mumuhanura kugira ngo ashobore kubaho neza gusumba uko abayeho uyu munsi
Eh, umunyagihugu ku musake namubwira ni uko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone hariko arubakwa amashuri ariko nko kuri zone ya musaga nta kiriko kirakorwa kuko nta bantu boza gukora ivyo bikorwa hagaragara umutekano muke nobasaba ko nyine buhagurukira amahoro arya amazi abuze eh, birya bikorwa byose by'iterambere bitariko birakorwa bishobore gukorwa jeje umutekano umupolisi n'umusirikare uyu munsi bariko barakorera muri zone ya musaga kumbura ngira ngo barafise uko bokora gusumba uko o, bakora bakoreye mu yandi mazone adafise ibibazo nk'ivyo bo bo mwiyumvira yuko o, hari akandi kariro boshiramo kugira ngo twumve neza ko umupolisi ariko arahakorera afise umwitwarariko yuko umunyagihugu aba ku musaga atunganirizwa habaye ubutungane basogokuru bamwe babivuga bati ahari abantu ha muruntu runtu sinobemera ko ejo ata myidogo yobura ariko ingene nzi babanye eh, bikunda kugorana cyane cyane kugira nabwiye habaye ibitero ariko eh, iyo bahanahanye inkuru bagateramana nta ngorane ziba icyo nosaba ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare ni uko bukwegera bene igihugu bakama bariko barahana inkuru bahagira umwizerano bagafatanya kugira bara- barwanye umwasi aho rero bituma atakwinubana ikibabaje n'igihe baba bariko baratera inkuru bamanye ukaza ubona mu nyuma batewe grenade ivuye hahandi ukaca usanga batanguye kubinuba ariko aho tugeze uno munsi hariho umwizero ujejwe intwaro a- a- ari mu bo murongoye mm, mukuru w'igisagara ca bujumbura umenga ntaboneka cane iyo hariko haraba nk'ivyo bikorwa we yofata ikihe kibanza uja mu kihe kibanza muri ico gikorwa nivyo umukuru w'igisagara ibikorwa nk'ivyo ariko biraba aba ari mu yandi mabanga mugara afise amuserukira afise amajisho harya hariho urongoye komine hariho urongoye zone hariho urongoye quartier hariho n'aba bo twita abanyumba kumi turiko turashira abo bose ni ijisho ry'umukuru w'igisagara iyo rero abo bahashitse nta cononekara nico gituma na bene gihugu basaba bati imbere yo kuza nimuzanane n'abo twitoreye abo rero nibo ba- bahambera ariko ndabikurikiranira hagufi kuko hari abavuga ati baraturenganije baradutwaye taco tuzira tukabaza hama dusanze koko babiketse tukabasaba bakabarekura hari inkozi z'ibi nazo nyene bakatohoza neza kugira ntihagire uwo bihendako abanyamusaga uko nabumvise umenga umukuru w'igisagara ca bujumbura uretse ko ari umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga bati urya mwene wacu urya muntu twareze fredi mbona impamvu yinde baramuvuga no mu izina tubona murindiriye ko vyinshi nivyo eh, niho navukiye barandeze abandi bari umuntu banje abandi narabareze ahubwo nagira nsabe abo banyamusaga bose ko boshigikira umuhungu wabo Ah, iwabo nyine akaba ariho bamushigikira biboneka ntitujye hamwe rero nabo bakugwanje nabo barumunanje n'abo babyeyi turabe ingene amahoro agaruka turabe aho bigoranye tubitore nyinshi turi kumwe murabe yuko musaga itazosayangana kuko izoba yararonse amahirwe ironka umukuru w'igisagara havuka umukuru w'igisagara ca bujumbura ndabashimiye murakoze cyane namwe iri jisho umunyagihugu n'uwujeje umutekano barabana kiba rizoshikana ku mahoro arama zone ya musaga twavuga ko kubaha ubuzima n'iyindi migenzo myiza y'abarundi bigifise ikibanza mu mitima y'izo mpande zibiri mwishirahamwe search for common ground bishinze gufasha abantu kubana bashira imbere ibibahuza no gutatura amatati bidaciye mu nguvu boba babibona gute reka dukurikire umufasoni florida aho itungiye arirongoye Eh, imigenderanire myiza iraronderwa kandi imigenderanire myiza iza iha inkomezi umubano kandi uga- bigatuma abantu baterera imbere hamwe rero hagize aho bamwe babona ko byose babikorera mu gashavu umwe akagira ishavu undi akisha uwundi nk'uko umengo ntamwitayeho aho ibintu bigaye- biba biri ko biraja mu matati cyane ko abantu babiri batata mu gihe hafise inyungu bahuriye ko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ikidasanzwe ni giki ikidasanzwe ni uko abantu botatura amatati biciye mu nguvu biciye mu kurwana biciye mu bintu bituma hasigara ubuzima bw'abantu jewe nohanura abantu ngo umuntu wese aza aratahura ko ubuzima bw'uwundi bukeneye guhabwa agaciro ni ukuvuga ngo urwaruka rurakeneye kumenya ko rukeneye muri rwo kumva ko rufise agaciro wubahwa rwubahirijwe nabo nyine bategereza kumenya yuko n'abandi bategereza kubahwa bakubahiriza nimba hariho abajeje umutekano bategereza gukorera aho abantu baba mu makominote yabo bagomba kumenya ko nabo nyine bakeneye kubahwa Inge- inzego z'umutekano zirakeneye kubahakwa n'ukubahirizwa aho zikorera kanatsinda buriya ziza gukora ku bw'inyungu bwa- za bene gihugu niyo mpamvu iyo uciye ku mupolisi birakwiriye ko muramutsa ukamuha bwake niyo ndero twahawe ikirundi nawe nyine kumbure uje ufise umutima w'ubuntu umutima w'urukundo umutima wo kumwegera ntaca ahita guterera kure nibatahure nabo nyine urwaruka inyifato rimwe rimwe bagira kuko hari igihe umuntu agira inyifato bihagaze ku byo yabayemo n'ibyo yaciyemo ugasanga abantu bagenda barahahamutse bagenda bafise ubwoba icyo gihe iyo uhuye n'umuntu afise ubwoba igikwiriye ni uko wowe umwubahura bomenya igikeneye gukorwa mu gihe nk'iki kugira ngo haboneke umutekano mu miryango haboneke imitekano mu makaritsiye atandukanye
kirisi munezero ndasubiye kugushimira mwe n'abo batumire mwariko muraganira jerome niyonzima nongere nkengurukire abo bose bateze amatwi ntorere kazoza ntimuranirwe mu banki no mu byanyu n'aho ubutaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
inshuti mwese mwaduteze amatwi eh, turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye turashimiye kandi na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma jacques tukaba dushimiye kandi na innocent kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro turabashimiye namwe mwese mugire amahoro kandi umugoroba mwiza